uummata Oromoo kana beektuu laata? Qophiin waa'ee uummata Oromoo kaarraa weellisaa Abbush Zallaqaa keessumaa godhatee dhiyaate Abbuush Heegii ji'a hedduun dura weellistoota Oromoo kadhibii waliin Ameerikaaf Awurooppaa dhufuudhaan deebi'anii duubatti Finfinneetti istuudiyoo banatee hojiitti jira. Sana malee dorgommii muuziqaa addunyaa tokko irratti illee dorgomuuf qophiitti jira jedha. Tana irratti soraan Abbuushiin Finfinneetti bilbilee dubbiseera gara sanatti sin deebisa.
Ajila Mabaaruu Coole Abbuushii akkuma beektanii armaan duratti gara ji'a ja'a torbaatiin duratti UK, Germany, Denmark, Norway fi Ameerikaa dhaqaniitiin miilota akka caaluufaa miilota akka. Jaamboo fi Nugusufaa waliin dhaqaniitiin galanii Abbuusheegii achiin baatillee nagaa laaf jetteellee hin jenne oomishaa ta'eef iyyuu fuula hedduu deemtanii deeman gaafas akkamitti kana Abbuushe doomariitiin taarraa ittiin dabarre.
Milkoofnee gallee lakkee waan dansaa hojjenne. Uummatilleen akka dansaa nu simate akkanaan hojii keenya fixannee nagaan garbiyya galle.
Dansaayyee Abbuusheegii deebite ammoo Ameerikaa fuula hedduu dadhattee lafa hedduullee lalaalte. Yoo akka lafa dhaxxaniitiin biyyi lalaaltan tan sirbu qofaa fudhatta ammoo muuziqaallee akka inni akka biyyittii itti sirbitu akka addunyaan muuziqaa gama muuziqaatiin guddattillee waan akkana yaada akkana qabaa jetteetiin fiilmiillee hojjechuufillee waan akkana qabaa jettee waan lalaaltafaa qabda.
Fulaa hedduu deeme gizee Ameerikaa jirru suni istiidiyoo akka makkitti waraaban maanillee istiidiyoo guguddallee daawwanneerra.
Fakkeenyaaf.
Keessattuu ani diisii keessa istiidiyoo guddaa tokko jira warri gurraacha hojjetanu achi keessallee seennee istiidiyoo warrallee ilaallee jechuun duuba kan muuziqaa maleellee immoo gara hooliwuudis illee nu geessanii nu daawwachiisanii turanii. hooliwuud seenee akka fiilmii ittiin hojjetanu odoo fiilmii warri waraabanuu nullee itti dhaqqabnee nu daawwachiisanii.
Istiidiyoo seentan fa maqaan qabataaf.
Yuunivarsaal istiidiyoo jedhanii hooliwuud keessa. Kan warri hojjetanu kan qabadha kan ka. Kan muuziqaa waliin qaban.
Dansaayee Abbusham gara kan kee deebina. Teekii Ameerikaa dhattee ittiin galteen duubatti istuudiyoo kan keetillee banattee jecha dhaga'e. Istuudiyoo fi qabaachuun dhuguma guddoo nama rakkisuullee danda'a. Armaan duratti namni akkasii namni kenna gana qabaatee guddoollee hin dhageenye. Istuudiyoo yoom banattee maqaan istuudiyoo eenyu?
Akkuma isin jedha suni Ameerikaa oduu jirru achitti. Mii tokko tokko bibbitachuu jalqabe kaameraa fa'aa leensii waan viidiyoo piroodaakshiniif ta'u waan waraabbiif ta'u waan filmiif ta'u waan akkasii achitti bibbituu jalqabe achi immoo gara ingiliz yoo deemu immoo achiitillee wobitee achi immoo gara awurooppaallee yoo deemu akkasuma bibbitaa dhufe waltum qabee asitti dhufe immoo duuba xiqqoo in ulfaatti. Istiidiyoo banuuni duubaan inni jechuun yaada qaba duriyyuu gartee fiilmiin afaan oromoo guddachuu malee jedhee yaada kanaaf immoo yaada kan immoo mirkaneessuu fi ani socho'uu malee jedhee maroo yaaduu fi sunirra ka'ee mi'a achi fidee istiidiyoo banuu fi carraaqee achiin dudduuba istiidiyoon keenya nagaan milkoofnee istiidiyoo keenya maqaan isaa ruufaa fiilmi piroodakshin jedhama. Ruufaa fiilmi piroodakshinii. Kilippii qofaan itti kan hojjetu waan guguddaa laf kan keessatti hojjetaman cufa humni hin qabna hojjechuuf ammaan kana jechuudha. Kanaaf Ruufaa Fiilmi Piroodakshinii maqaan istiidiyoo keenya amma istiidiyoon keenya hojii jalqabeera. Kanaan durallee kilippii lama hojjennee baafneerra amma immoo kilippii kiyya jalqabuuf deemu jirra.
Dansa Ruufaa Fiilmi Piroodakshinii tun Finfinnee keessaa Finfinnee eessa keessa?
Finfinnee gara Bulgaariyaa kana. Bulgaariyaa ollaa Bulgaariyaa jedhanu.
Barqeeraa gol. Namni istuudiyoo kan kee dhufees ilaala maal keessatti argame meeshaa gurguddaa itti bitatu fakkeenyaaf maalfaa bitatu maalfaa bitatu.
Waan dansaa na gaafatte jechuun nu bira amma kilippii tokko waraabuu fi kaameraa fi tiraapoodii wanni itti kaameraa itti dhaabanii waraaban suni sun qofaaniiti kan nu bira jiru. Ani kalafalaa fide akkuma jiru ta'ee kaan immoo asitti ofumaanii. Eegi Ameerikaa galee jishan irra fudhate waan kana hojjechuu fi kireemii meetirii sagalii doolii islaayidara ka kan fakkaatan waan guguddaa anummaan asitti ka hojjadhee jira. Kanaaf namni tokko istiidiyoo keenya yoo dhufu waan kan cufaa hin daawwata. Kilippii tokko hojjechuuf oolan immoo waan kan hundumaan hojjanna malee akka duraan hojjannu sun fakkeenyaaf akka durii kilippiitti hin hojjanne suni. Hin hojjannu nuti amma.
Kanaafuyyuu kun cuftuu amma filmiin hojjetan slaayidiin ati jettu kun faan dooliin ati jettu kun faan kun cuftuu meeshaa guddaa.
Kireeniin an jedhu akkas.
Kireeniin kun cuftuu amma filmiin hojjetan. Hoo adoo tan jennu tan dhibiitti deebina. Ruuf maa fetti ruuf jechuun wayaa dhiirtii.
Mataa marattu.
Mataatti marattu keessumattuu iyyuu dhiirtii booranaa mataatti marattu yoo ilmi dhalateef. yoo ammoo jila akka akkaa qaban faa waan mataatti maratanii.
Duuba alleen gartee wanneen ammaan kan ani yaade kuni waani na ibsuu hin danda'a jedhee yaadu akkuma nama gartee ilmi dhale tokko wanni kana istiidiyoo kana waan ganni hedduu ani ittiin banuu fedhee waan hedduu keessa dabree dhufe. Kanaaf immoo naaf gartee akkuma ilmi dhiiraa dhale tokko na fakkaata kanaaf istiidiyoon keenya maqaan isaa ruuf akka inni ta'u.
Abbushee gammaa kilippii hagam baaftu jechuun istuudiyoo kan kee keessatti yoo baaftu eegi jalqabdanii garuma jijaa kana jishanii kana keessa jirtanii kilippii hagamitti yookaan viidiyoo hagamitti hagammaa baaftanii yoo baaftan ta duriitii waltilaaltee yoo jettu garaagarummaan isii maal.
Tokkoffaan maal seete absora anini jechuun kilippii fakkeenyaaf amma ganni tokkoon dura ganni tokkoon abbo ganni tokkoo fi ji torba kan yookaan immoo waggaa lamallee taana fakkaata jaaljuloo fi. Odoonni istiidiyoo jiru jaaljiloon odoon ba'ini jaaljiloo fi shubbee daa'ima lawwee kilippii hojjadhee ture. Duuba eegee hojjadhee ammaan kana eegee ani istiidiyoo kana banee Ameerikaa dhaqqabee gad dhufee kilippii kana yoo ilaalu gad hin dhiifne kilippichaa harkumkii jira. Laalee innaan meeshaa ammaan kan an fide kanaan yoo hojjanne kilippii kana wardorgommii guguddaa jira akka Afrikaatti sun gubbaa akka inni naa dorgomuu fedha kanaaf immoo kilippii kana dhiisee akka haaraatti ammallee itti deebi'ee hojjechuuf deemu jira kanaaf ka durii fi kaa'ammaan kana garaagarummaa guddaa qaba. Tokkoffaan teeknika kaameraallee nulleen immoo gartee akka duriin itti ammaan kan kaayaadunu akka duriin itti fiilmii kalaallu akka duriin itti daayirekti kagoonu kanaaf amma bilchoofneerra kanaaf waan kana sun dhiisee akka haaraatti hojjechuu fi. qophaa'u jira kun immoo garaagarummaa hedduu qaba kanaaf akka haaraa hojjechuuf dirqama.
Kilippiin dhabtaamuu tokko dhabtaamuu lammuu tokko fakkeenyaaf kilippii kan ta'e ta'an laal keessa dhabtaamuu lammuu waliin hojjetanii jira akka malee akka itti hojjetame muuziqaan isaa maaliin isaa waan hedduun nama gammachiisa. Suniin duubatti kaa hojjetfaan jira dhabtaamuullee kanallee dabalee ittiin waan jettu qabda kaa'amu hojjechuu jirtullee waliin.
Amma kilippii ani istiidiyoo ruufaan hojjetame keessa tokko dhabtaamuu dhiyoo kana kan inni gadhiise. Naafsi foonii ka jedhu suni nutti hojjate sun immoo kilippii durii waliin ammaan kan waltoo ilaaltu garaagarummaa hedduu qaba. Haftaamuun dudduuba immoo ka hojjanne ka intala Elfinesh Qannoo sirba difama jedhu ka hawwii ka ishii hojjanneerra garaagarummaa hedduu qaba jechuun teknooloojii haaraa ittiin fayyadamneerra nuti haqi dandeenyuun kanaaf. Wanni kun jechuun guddateera gar keenyaan jechuu hin dandeenya. Kanaaf meeshaa ammaan kan finne keessa kilippii abtaamuu fi kilippii hawwii kan irratti fayyadamneera. Amma immoo yoo rabbede iftaanii iftaanirra jalqabne kilippii kiyya jalqabuuf deemuuf.
Awoo tante taa tante kilippii tanteetillee hojjetanaaf wal ta'aa kilippii sadii hojjechuuf yaa'u jirtan jechuudha. Tante iftaan jalqabu. Kiyya kilippii kudhan hojjannaa. Kanaaf amma lama kanaan dura hojjedheeras hin jedhe suniin hin taane. sullee itti deebinee marroo hojjannuu fi kilippii kan amma tokko yoo jalqabne sagalitti nu hafa jechuudha. Kanaaf amma kilippii kiyya kan hojjannu ruufa fiilm piroodakshinii ta'a jechuudha.
Eessatti hojjetan yoo hedduu?
Akka akka akkuma akkuma seenaa muuziqaa yookaan immoo fakkeenyaaf amma jaaljiloo kan hojjannu yaabal deemnee hojjanna. Shubbee daa'ima lawwee kan hojjannu baadiyyaa bulee horaa keessatti yookaan immoo shakkisoo ta'uu danda'a. Yookaan shakkisoo ta'uu danda'a yookaan baddiyuum ta'e keessatti deemnee hojjanna. Ka aadaa booranaa sullee gumi gaayootti ta'uu danda'a yookaan immoo ollaa karrayyuu dharriitootti achitti hojjechuufa dandeenya. Duub dura deemnee fulaa laalla jechuun akkam ta'uu malee amma akka durii hin hojjannu ammaan kana iskiriptiin barraa'ee sirriitti namni ogummaa akka akka qabu namni cuftii itti hirmaatee akkasiin hojjechuu feena kanaaf immoo. Kilippi tokko raabuu fi duratti deemnee bultii sadii bultii afur bakka ilaalle fulaa ilaalle akkasiin hojjanna. Kanaaf fulaan kun kilippii kanaaf hin ta'a hin ta'u wal mari'annaa. Kan asitti waraabne kaan immoo achitti waraabuu malee yookaan akkuma muuziqichaa akkuma.
Abbush namis beeku. Muuziqaan guddachaa deemuu jirtaa siin jedhan. Hojii istuudiyoo haaraa kan kee keessatti hojjete tanaan wal dorgommii muuziqaa addunyaa taa sirbitootii Afrikaa irratti dorgoman. ka kora music award jedhan irratti sirba aadaa Oromootiin Afrikaa kibbaatti dorgomuuf hojii jirta. Agamitti qophoofta bulchu? Gaaffii tanaaf deebi'aaf ammoo qophii torbaan har'aa irratti itti dachaana nu caqasaa jenna bushii guddoo galateeffannaa ansoora harakeeti qophii waa'ee uummata Oromoo irratti nu gamkiyyaan nagayaan bulle.